turashimiye ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda dusamiranirana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika abari uganda mu karere ka kisoro namwe mukatwumva ata nkumanzi kuri fm ya mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru y'ukuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane nirinahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize umufaransa-kazi akomoka mu gihugu c'u burundi jeanne muvira yatangaje ko azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu bufaransa ikintu cyatumye nshaka guhiganwa mu bufaransa ni uko ndi umufaransa-kazi nicyo kintu cya mbere gituma umuntu nka jewe avuga ati reka ngerageze kuraba icyo nufasha igihugu cyanjye uyu ni madamu jeanne muvira kandida mu matora ya perezida w'ubufaransa azoba mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu yagezweho hirya nino ku isi muri make intumwa za leta zunze ubumwe za amerika n'umuryango w'ubumwe bwa afurika zashyitse muri etiyopi kugerageza kumvikanisha impande zishamiranye biciye mu biganiro naho muri kenya abantu batatu bagirizwa iterabwoba bari batorotse agasho gacungerewe cyane basubiye gufatwa ano makuru yose turarambura mu kanya isase sangwa ikaze reka amakuru yacu hirya nino ku isi tuyahere muri etiyopiya aho intumwa za leta zunze ubumwe za amerika n'umuryango w'ubumwe bwa afurika zimaze gushika addis abeba kugira ngo zigerageze kumvikanisha impande zishamiranye biciye mu biganiro ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu fidel niyongabo iyo nkuru yatangajwe uno munsi kuwa kane n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Ethiopia Olusegun Obasanjo yahoze ari perezida wa Nigeria muri iki gihe akaba aserukiye umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu karere ko mu ihembe rya Afurika na Jeffrey Feltman intumwa idasanzwe y'Amerika muri ako karere bombi bashitse muri Ethiopia no munsi kuwa kane nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Ethiopia Dina Mufti izo ntumwa zombi zatangaje ko zishaka ko leta n'inteko z'abanyatigreya ziyigwanya zitangaza ko zihagaritse ingwano atabibanje gusabwa zikarekurira imfasha gushika mu bice byose vyo mu buraruko bw'igihugu bisinzikajwe n'ingwano abantu bagera ku bihumbi amajana ane mu ntara ya Tigreya bavugwa ko bageramiwe n'inzara inzara ivugwa ko igeramiye kandi ababa mu ntara bihana n'imbibe za amahara na afaa ku munsi wa gatatu umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika anthony blinken yasubiye gutangaza ko ashigikiye utwigoro twa obasanjo tugushika ku masezerano yo guhagarika ingwano atabibanje gusabwa fidela niyongabo urakenuye tuve muri etiyopiya twerekeza muri kenya aho abarwanyi batatu bagirizwa iterabwoba bari batorotse agasho gacungerewe cyane kari ku murwa mukuru wa kenya i nairobi baraye bongeye gufatwa ejo ni mukankusi nivyaje kutubwira umwe muri abo barwanyi batatu yagize uruhare mu gitero cyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu cyahitanye abantu ijana na mirongo ine n'umunani yafashwe uyu munsi ku wa kane nyuma yo gutoroka gereza irinzwe cyane iri nairobi abo bagabo batatu bafashwe bagerageza kujya muri somaliya kandi bagaruwe mu murwa mukuru wa kenya nairobi nk'uko george kinoti ushinzwe amaperereza ku byaha by'urugomo yabibwiye ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters abo bongeye gufatwa barimo mohamed ali abikari wakatiwe imyaka mirongo ine n'umwe mu gitero cyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri kaminuza ya garissa mu burasirazuba bwa kenya ni igitero cyahitanye abantu ijana na mirongo ine n'umunani bari biganjemo abanyeshuri abandi babiri nabo bongeye gufatwa baturutse gereza ya kamiti ni joseph juma ondiambo wafunzwe agerageza kwinjira mu mutwe w'abarwanyi b'abanyasomaliya wa al shababu mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda na musharafu abdallah akurunga watawe muri yombi azira uruhare mu gitero cyo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ku nteko ishinga amategeko ejo ni mukankusi na wewe urakenuye igitigiri c'abazira imyerekano yiyamiriza kudeta muri sudani kibandanya kwiyongera fidel niyongabo aragarutse inteko zijeje umutekano zarashe abantu batari munsi ya cumi na batanu bari mu myiyerekano abandi batari bake barakomereka ku munsi wa gatatu vyabaye mu gihe leta zunze ubumwe za amerika zasavye umushikiranganje wa mbere yakuwe ku butegetsi muri sudan abdallah hamdok ko asubizwa mu mabanga yiwe muri iki gihe apfungiwe imuhiri we inyuma y'uko igisirikare gifashe ubutegetsi mu kwezi guheze abapfuye bose ku mugwa mukuru khartoum cane cane mu bice vyo mu buraruko vyawo bamaze kugera kuri mirongo itatu n'icenda uruhagarara rwadutse kuva igisirikare gifashe ubutegetsi abandi amajana n'amajana barakomeretse abateguye iyo myiyerekano bavuga ko kubera ubwo bwicanyi badashobora kuganira gukorana no kumvikana n'abasirikare bafashe ubutegetsi abari mu myiyerekano barihereje amabarabara yo ku mugwa mukuru Khartoum kuva igisirikare gifashe ubutegetsi ku itariki mirongo ibiri na zitanu y'ukwezi kw'icumi aho basemerera bavuga ko abanyagihugu bahisemo intwaro y'igisivili kandi biyamiriza umusirikare mukuru ayoboye igihugu Abdel Fattah al-Burhan
barakoze bagenzi bacu kuri ano makuru agezweho hirya no hino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram na facebook ni vowa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze b'ijwi rya amerika amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere kuri ino ivunaguye ivugwa ku burundi aho umushikiranganje ajeje ubudandaji ukunguruza abantu n'ibintu amahinguriro n'ivya ba mukerarugendo yakombowe mu mabanga yiwe madamu capitoline niyo niyizigiye hakombowe mu gihe ubushikiranganje yahora aramutswa buvugwamwo ibibazo bitandukanye birimwo ikena ry'isukari n'igitoro mu minsi yaheze yahamagajwe kwisigura imbere y'inama nshingamateka ku vya kino kibazo ikindi kibazo ca vuba kivurwa mu bushikiranganji yahora aramutswa ni c'abatimbo bo mu ntara ya gitega ahitwa mu gishora ahatanguriye ingoma bamaze iminsi bumvikanisha ko barenganijwe mu kudaherekeza umukuru w'igihugu c'u Burundi mu rugendo rw'akazi yahoramwo mu gihugu c'i Dubai abo batimbo bavuga ko bakuwe ku rutonde rw'abavuza ingoma baherekeza umukuru w'igihugu c'u Burundi hagashirwa ko abandi kandi bari batumiwe na President Evariste Ndayishimiye urwandiko rukombora Madame Capitoline Niyonizigiye mu kibanza c'umushikiranganje rwashizwe ko umukono na perezida w'uburundi co kimwe n'umushikiranganji wa mbere ntirwigeze rutomora yamara ico azize turacari ku y'uburundi umufaransa akomoka mu gihugu c'uburundi jean muvira yatangaje ko azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu bufaransa mu matora azoba mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri azokwitoza nk'umukandida yigenga madamu muvira yavukiye mu ntara ya mwaro akurira mu gisagara ca bujumbura yaganiriye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana akoresha rya amerika i londres mu bwongereza aramusigurira imigambi n'imigabo yiwe yatanguye amubwira icatumye ahanini afata ingingo yo kwitoza mu kibanza ca perezida w'ubufaransa ikintu cyatumye nshaka guhiganwa mu bufaransa ni uko ndi umufaransa-kazi nicyo kintu cya mbere gituma umuntu nka jewe avuga ati reka ngerageze kuraba icyo nufasha igihugu cyanjye mva mu burundi nivyo mugabo ubufaransa ni icyo gihugu nabayemo imyaka myinshi ni igihugu nizemwo ni igihugu nzi ni igihugu nakozemwo ibyo byose bituma numva ndi iwanje nisanzura muri iki gihugu kuko narakoze ibintu bitari bike muri icyo gihugu ikintu cyatumye rero mvuga nti aya matora agira aze ngira ndayinjiyemo kubera iki ibintu twaciyemo kubera kovide ni ibintu nkoramo kuva imyaka myinshi hanyuma uko ibintu byagiye biragenda niko nagiye numva hari ikintu gituma kimpamagara kuza gutanga inyishu no kuza gufasha icyo gihugu gutora inyishu y'ibintu biriko birashika muri ico gihugu politike nibaza ko namye ndayikora kuva kera ni ibintu nkunda cane gose ariko sinari gushobora kwiyumvira ko nzoja mu matora ubimbagije ni ukubwira yuko mu myaka itatu iheze bitari mu mutwe w'iwanje none se madamu muvira niba warakubiswe n'ikibatsi cya covid cumi n'icyenda ndetse n'ibyo ukora mu bindi by'ubuvuzi byo gufasha bahahamutse kongera gusubirana ubuzima urasanga ibyo bihagije gusa kugira ngo wiyamamarize kuyobora ubufaransa nta kindi kintu uzabazanira kubera ko hari n'ibindi bibazo bijyanye n'ubukungu n'umutekano ibyo byo ntabwo uzabireba uzareba iby'ubuzima gusa ibintu byose bituruka ku magara y'umuntu bituruka kuri abantu badafise akazi bifata ibisata byinshi ibyo bisata byinshi rero akaba ari byo niteguriye muri muri uyu mwaka wose nariko nditegura kugira niyamamaze ntibizoguma gusa mu magara byinshi uretse gusa kuba wara uhuye n'ibyo bintu ugiye kwa muganga ukavuga uti ndabona harimo ibibazo nicyo ubona uzahindura mu mitegekere y'ubufaransa no mu mibanire y'ubufaransa n'andi mahanga ikintu ca mbere nibaza yuko nzozanira ico gihugu canje nkunda cane cerekeye izina muntu ibintu turimwo sinzi ingene bivuga mu kirundi mugabo iyi ultraliberalisme turimwo le fait yuko imbibe zuguruye zuguruye cane kandi hakaza concurrence ivuye mu bihugu tudafise ekonomi imwe abantu bararushe mu bufaransa bararushe kuko uko bakora siko ba, ba, baronka ibijanye n'ivyo bakoreye ubu unye mu bufaransa turabona yuko kuva mu myaka mirongo umunani kuva bugurura iryo soko rya union européenne abafaransa ntibagishobora kugumana akazi kabo kuko haza abantu bavuye mu bindi bice byo muri europe bafise amasalere matoyi bigaca bituma yuko abafaransa bariko barabura akazi kandi bariko barakora uramutse ejo madamu jeanne muvira utorewe kuyobora ubufaransa ni iki wakora kugira ngo ari abaturuka muri afurika ndetse n'abaturuka mu bindi bice by'isi mu burasirazuba bwaziya bose abo ngabo nabo bashobore kugira uburenganzira nk'abantu bahunga ibihugu byabo bafite impamvu zituma bagenda wakora iki abantu baje bava mu bindi bihugu kuko bahunze ibibagoye mu bihugu byabo barabahesheje politike nibaza yuko ubufaransa burafise amategeko yo kwakira barasinye barasinye ibintu byo kwakira abahesheje politike nibaza ko icyo kintu atari ikintu gitegereza gusubirwamwo ni ikintu gitegereza kubandanya kuko ni ibintu twiyemeje muri iki gihugu nk'umuntu wavukiye mu gihugu cy'uburundi abantu bakomoka mu ntara ya mwaro ubu barakumva barumva ijwi rya amerika bakumva ko umupfasoni jeanne muvira ashaka kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'ubufaransa abo bategarugori abo bana b'abakobwa abo bantu bakomoka ku mutumba w'iwanyu bakumva muri aka kanya bavuga bati umwana wacu karabaye yamaje kuyobora ubufaransa kugira ngo ugere kuri icyo kintu izo ngufu wazivanye he n'iki wababwira kugira ngo wenda nabo bazagukurikize kiremwa muntu aho ari hose uwo ari we wese ari umurundi ari umunyarwanda ari ikintu cyose witumye umaze gutangura kucituma ukavuga uti iki kintu ngira ndagikore ni uko ugishobora utanguye gukora ugakora ugakora urashika iyo ushaka kuca ntihagire abantu bazokwihebura ntimwihebure mufise ingorane ingorane iza mu buzima bwanyu ibije kubabwira ati tuje kuraba ingene ufise inguvu ugira ushoboye gusimba iyo manga bagushize imbere ikintu cagiye kiramfasha ni uko nama nibuka mama yatureze turi abana umunani sinigeze ndamubona yidoga na rimwe uno munsi ni naba mpagaze ngaha nuko yakoze akazi kenshi donc abo barundi bose nkunda cane ndabifurije gukomera kandi kuguma mwizera mukora surtout gukora ukavuga uti ikintu ndacitumye reka ndagikore niyo mesaje nobaha madamu jeanne muvira wiyamamariza kuyobora igihugu cy'ubufaransa mu matora azaba mu mwaka utaha wa bibiri na makumyabiri n'ibiri ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wafashe kugira ngo uganire n'abumva ijwi ry'amerika ndabashimiye rwose kandi ndabaramutse aho muri hose ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu tuyabandanirize mu rwanda kuri dosiye y'ubujurire bw'ubushinjacaha mu rubanza rw'umumenyeshamakuru diodone niyonsaba azwi nka cuma hassan uno mumenyeshamakuru akorera ku mihora wa youtube yagirizwa ivyaha bine harimo kimwe cakuwe mu mategeko ahanwa mu gihugu c'u rwanda umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika i kigali mu rwanda eric bagira ubusa arabandanya n'ino nkuru ku itariki ya cumi n'imwe z'uku kwezi nibwo umucamanza mu rukiko rukuru yahamije ibyaha bine umunyamakuru diedone n'insenga uzwi nka cyuma hasani amuhanisha gufungwa imyaka irindwi n'ihazabu y'amafaranga miliyoni eshanu icyo gihe umucamanza yategetse ko bwana niyo nsenga waburanaga yidegembye ahita afatwa agafungwa mu byaha yamuhamije uko ari bine byaje kugaragara ko harimo icyaha cyakuwe mu mategeko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda n'icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umurimo rusange w'igihugu nicyo cyateye ubushinjacyaha kujurira mu butumwa urwego rw'ubushinjacyaha rwanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa twitter busobanura ko impamvu rwajuriye ku nshuro ya kabiri ari ukugira ngo urukiko rw'ubujurire rukosora amakosa y'urukiko rukuru rwahamije niyo nsenga icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umurimo rusange w'igihugu kandi icyo cyaha cyaravanywe mu mategeko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu butumwa bw'ubushinjacyaha busaba urukiko ko hagumaho ibyaha bitatu niyo nsenga yahamijwe ndetse n'ibihano iki cyaha busaba ko cyakurirwaho umuyobozi wa ishema tv n'ubusanzwe urukiko rwakimuhamije ubushinjacyaha butarakimureze ijwi rya amerika ryahamagaye umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha bwana faustin nkusi rigamije kumenya andi makuru yisumbuye kuri ubu bujira ariko ntiyitaba telefone ubutumwa twamwandikiye kuri whatsapp bigaragara ko yabusomye umunyamategeko twavuganye nawe utifuje kugaragaza imyirondoro ye ku mpamvu ze bwite yemeza ko ubujurire bw'ubushinjacyaha bushobora kuzagira ingaruka ku mikirize y'urubanza iyi ngaruka wenda bishobora kugira wenda mu gihe mu rukiko rukuru icyo cyaha cyaba cyaragize ingaruka ku bijyanye n'igihano cyahawe wari ukurikiranyweho icyaha bishobora kugira n'ingaruka ku gihano n'ubundi urukiko rw'ubujurire rwategeka ariko kitaragize ingaruka wenda mu bijyanye n'ibihano bishobora gutuma gusa urukiko rwemeza ko icyo cyaha kitamuhama wenda ntibigire ingaruka ku gihano yahawe cyangwa se bitewe n'ingaruka cyaba cyaragize mu kugena ibihano nabwo bikaba byashoboka yuko byagira izo ngaruka mu mboni y'umunyamakuru urambye mu mwuga icyarimwe n'umusesenguzi bwana jean batiste karegeya akavuga ko ibyakozwe n'umucamanza mu rukiko rukuru mu rubanza rwa nsenga bishobora gusiga icyasha urwego rw'ubutabera aravuga ngo ni renesanse inyorera rwa umusivili umuntu usanzwe porofani umuritereri nka karegeya iyo nkoze ikosa cyangwa icyaha bagasanga hari itegeko ribihana nta rindizi ndabihanirwa ngaho ibaze noneho niba umucamanza atazi ko itegeko ryavuyeho iyo sura uri kuyumva ku rwego mpuzamahanga kutareba kure kw'inzego zimwe na zimwe byambika ubusa igihugu icyo ari cyo cyose sivuga u rwanda mu isesengura rye karegeya agasanga hakwiye kubaho ubushishozi mu mikorere y'inzego amahirwe n'uko cyuma yakatiwe gufungwa ari nko mu gihugu kibamo igihano cy'urupfu niba barahise bamumanika iyo bamumanika se ubujurire bwe n'ubwa parike byari kuramura iki niho bibera danje kumva ngo umuntu ahanishijwe itegeko ritakibaho ubundi cyakagombye gukorwa ni ukuba bamurekuye bagasubiramo n'ibindi byose ushobora gusanga harimo andi mayerera hanyuma biriya nabyo bikaba n'isomo ni izihe ngamba zafatwa hari bamwe mu banyamategeko batifuje kuvugira mu itangazamakuru bemereye ijwi rya amerika ko byateye kwibaza ku mucamanza wahamije uregwa icyaha ataregewe byongeye kimaze imyaka ibiri gikuwe mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda abo barasesengura bakavuga ko icyemezo yafatiye umunyamakuru wa ishema tv atashishoje ku kuba amategeko yarahindutse baravuga ko cyuma hasani atagombaga guhita afatwa ngo afungwe kandi yaraburanaga yidegembya kuko yari agifite uburenganzira bwo kujurira ibihano kuko urubanza rutari rwakabaye itegeko kandi ihamara ukuburana adafunzwe icyakora kuwemeye kumvikana akavuga ko ibyakozwe n'umucamanza ari ibintu bishoboka ari nayo mpamvu ubujurire bwaba bwarateganijwe ku muburanyi utanyuzwe n'icyemezo mu by'ukuri umucamanza nawe ni umuntu niyo mpamvu haba hari inzira z'ubujurire so itegeko riba rizi ko umucamanza nawe ashobora kugira ibyo adakora neza itegeko rigateganya inzira zo kurenganurwa mu gihe hari umuburanyi utakishimira icyemezo ubushinjacyaha bujuriye busaba ko habaho gukosora amakosa yakozwe mu cyemezo cy'urukiko rukuru mu gihe umunyamategeko gatera gashabana na niyo nsenga nabo bajuriye basaba kumukuriraho igihano akagirwa umwere ku byakozwe n'umucamanza amuhamya icyaha kitari mu mategeko kuri karegeya agasanga yatanze icyuho gikomeye ku washaka kugira ibyo anenga imikorere y'urwego rw'ubutabera mu rwanda atanze icyuho cyo kukweshoninga sisitemu judisiyeri yo mu rwanda atanze icyuho cyo kuvuga ngo abari bashyigikiye icyuma bahise babona ko koko arengana nta kurengana kurenze kuvuga ngo wafatiwe umwanzuro ku itegeko ritakibaho kuko n'ibindi abamushyigikiye ntibabyemeraga ko ibyaha yabikoze none bigeze aho bapurika itegeko ritakibaho sa site skandale judiciaire ku rwego rwa mbere umucamanza yari yagize umweru umunyamakuru Dieudonne Niyonsenga ahita afungurwa mu gihe cy'umwaka yari amaze mu munyururu umucamanza mu rukiko rukuru yamuhamije ibyaha byo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano gutambamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo yategetswe kwiyita umunyamakuru no gukoza isoni abakora umurimo rusange w'igihugu ehawugira ubusa ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cy'u Burundi hagiye kubakwa ikigo cy'akarorero kizopima kikongera kikavura abarwaye indwara ya kanseri ivyo vyemezwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu dr tade ndikumana eloje wirikaneza aratubwira ibindi kuri no nkuru iki kigo cyiyumviriwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buri kumwe n'abahinga b'abarundi hamwe n'abari mw'ishirahamwe ry'abakize indwara za kanseri umushikiranganji w'amagara y'abantu avuga ko mu Burundi uko imyaka igenda haguma haboneka abantu benshi bandura imigera ya kanseri ari nayo mpamvu uwo mugambi wiyumviriwe ikigo kizubakwa kizotwara miliyoni n'imiburiburi mirongo itanu z'amadolari y'abanyamerika kizoba kijejwe gupima gusuzuma no kuvura iyo ndwara muganga tadendi ku mana arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu baravuga zimwe mu ngingo nkuru nkuru uyu mugambi uhagazeko uburyo rero bw'umugambi wose ungana hafi miliyoni mirongo itanu z'amahera y'abanyamerika ukaba urimo ibice bikuru bikuru bitatu cya mbere ni ukwigisha abaganga dusanganywe ubuhinga bugezweho bwo gusuzuma no gupima hamwe no kuvura indwara za kanseri zitandukanye ikindi gice ni icyerekeye ibikoresho twoheza tugakoresha igice cya gatatu cyerekeye inyubako z'icyo kigo kenshi iyo ufite umugambi ahanini nka leta barayisaba bati mbega none mwe murafite ikibanza ikibanza rero twamye tukiraba ngaha muri nsp twabonye yuko hakwiye ikintu cya mbere ngaha kimaze kwemerwa ni uko ishyirahamwe eh, mpuzamakungu ayowa rijejwe ku bya energy atomic bemeye yuko bazotwigirishiriza abaganga sive abantu bakize umuhuzabikorwa akaba n'umuvugizi w'ishyirahamwe semaburi hano inyungu z'abagwayi mu burundi yabwiye ijwi rya amerika ko ari intambwe ikomeye kubona igihugu kigiye kuronka ikigo nk'icyo muri semabu twakiranye akanyamuneza ntangere k'umuzi w'ikigo cyo kuvura indwara ya kanseri muri semabu twariruhukije kuko twasa n'abari mu kangaratete twasa n'abari mu mwijima turabye umurindi indwara ya kanseri iriko mu gihugu cyacu cy'u Burundi n'ukuntu iri mu ndwara zigoye gupima gutyo igaca ihitana abantu benshi kuko kenshi baza kuyitora umurwayi yaramaze gusinzikara abaganga batakirokora amagara yiwe abantu bakiza anasigura ko hazoba agahengwe ku miryango y'abagwayi kuko bahora bariha amahera y'umurengera kandi mu mafaranga y'agaciro iyo baraye kwivuza hanze y'igihugu ubu bazovurirwa mu burundi mu gihe byahora ah, bisabwa ko bafata indege murumva ko amafaranga bahora bakoresha mu buryo bwo kwiyunguruza batazosubira kuyakoresha amafaranga yabatunga gushika bazotahe bagarutse mu gihugu bavuye kwivuza ntayo bazoba bagikoresha ubu bazokwivuza mu mahera y'u Burundi mu gihe bahora bakoresha amafaranga y'agaciro yo hanze hama akandi karusho ni uko ubu hazoba n'uburyo bwo kwipimisha byoroshe nko ku bakenyezi eh, kuko ibiharuro byinshi ubu byerekana ko abakenyezi ari bo benshi bahitanwa n'indwara ya kanseri twabajije umuhuzabikorwa wa semabu niba mu burundi hari abaganga banonosoye ibijyanye no kuvura kanseri mu burundi abaganga b'abahinga banonosoye kuvura indwara ya kanseri bariho ariko si benshi ugereranije n'abantu dufise mu gihugu kandi ugereranije no mu bindi bihugu biragaragara ko mu gihugu cyacu rero abo baganga b'abahinga bavura indwara ya kanseri ari bake cyane dufatiye ku bitigiri bitangwa n'ikigo mpuzamakungu CIRC gikora ubushakashatsi ku ndwara ya kanseri ku mwaka ku mwaka iyo ndwara ihitana abantu hafi ibihumbi bitandatu mu burundi bagize ibice bitanu by'abapfa buri mwaka kandi nk'uko ibiharuro bya CIRC bivyerekana abantu n'imiburi buri ibihumbi ndwi barapima indwara ya kanseri ibice mirongo itandatu muri bo akaba ari abakenyezi iki kigo co kuvura kanseri kigiye kubakwa mu burundi kizoba gisa n'ibindi bigo bizwi cane mu bihugu vya tanzania niger ubuganda hamwe na gabon abarundi mu karere bari bakunze cyane kwivuza iyo ndwara muri kenya ku bafite amikoro menshi mu gihe abafite uburyo bubayabaye baje mu bitaro vy'ahitwa butaro mu rwanda ku bitaro bifashe mu mugongo n'abanyamerika ku isi yose kanseri niyo ndwara igira kabiri yica abantu benshi ikigo crc cyerekana ko umugabo umwe kuri batanu n'umugore umwe kuri batandatu bafatwa n'iyo ndwara mu buzima bwabo mu gihe umugabo umwe kuri munani n'umukenyezi umwe kuri cumi n'umwe ari bihitana eroje buri kaneza ijwi rya amerika kuwa mbere w'ino ndwi niho amanota y'abanyeshuri baheze amashuri yisumbuye mu gihugu cy'u rwanda yatangajwe ni umwaka w'amashuri wabaye ingorabahizi haba ku banyeshuri ku barimu no ku bavyeyi bivuye ku kiza ca virusi ya korona mugenzi wacu tim harris ishimwe yaganiriye n'impande zitandukanye zirimwo abavyeyi abanyeshuri n'abarimu bamubwira uko bakiriye umwimbu baronse ku ishuri rodine ndagushimiye cyane kuba uh, wemeye kuvugana n'ijwi rya amerika uri umubyeyi ufite umwana wakoze ibizamini bya leta amanota uyu munsi yasohotse nk'umubyeyi uko amanota mwasohotse mwabyakiriye gute twabyakiriye neza muri rusange uko twagiye tunabibona abana baratsinze baragerageje ukurikije n'ibi bihe bitari byoroshye bya kovidi bagiye biga igihe gitoya batsinze neza uko mbi nabibonye nkurikije uwanjye ndabona bagerageje uwawe yigaga mu kihe kigo yigaga irihe shami yigaga kuri gurupe sikorere senja nyarusange iri muri muhanga yigaga ishami ryitwa mcb mathematics chemistry na biology yabonye amanota angahe yabonye amanota mirongo itatu n'icyenda ubwo baba bafatiye kuri angahe kuri muri sayansi ngo baba bafatiye kuri mirongo irindwi na tatu ndumva ariko batangaje hanyuma abandi biga ibindi bitari sayansi nabo bafite ayo bafatiyeho niba ari mirongo itandatu bagenda babikora gutyo biterwa n'ishami abanyeshuri bigamo ubu ngubu barabivanguye nyine hari amasiyanse ukwazo n'ibindi bita tiviti ubwo ni ukuvuga babyiga babyita nk'ubumenyingiro umwana yakiriye gute kuba yatsinze ikizamini cya leta yabyakiriye neza yishimye kuko navuga ngo byari bikomeye kandi ukurikije n'iriya periyo twari tuvuyemo y'ukuntu batigaga rimwe ngo nka kuriya banigaga ababyeyi ntibabageraho ngo babasure ari abana bari bamenyereye ko bigaga igihe cyagera tukajya kubasura tukabatera morale numva bize bikomeye ko yambwiye rero yambwiye ati rwose ndabona twagerageje wari ukomeje ku bihe bya covid nzi ko abanyeshuri benshi batigaga ubwo hari igihe ishuri ryongereye kugira ngo abanyeshuri babashe cyane cyane nk'abarangizaga ibizami kugira ngo babashe kubategura neza bagiye baba nk'abandi kuko urumva covid yarebaga abantu bose kuvuga ngo aba barasigaye ngo aba ntibasigaye ntabwo ariko byagendaga iyo bavugaga gutaha baratahaga niba ari ukujya ku ishuri ni ukujya ku ishuri ibigo by'abapadiri urabizi nyine amategeko n'amabwiriza arubahirizwa bigiraga ku ishuri ariko mu gutaha wagera mu rugo urumva umwana bari mukuru azi ko azakora ikizamini aba areba mu makaye agasubiramo uko babyize nyine akagenda asubiramo ntibamaze no kuba bakuru bajya no kuri interineti bagasacinga bakareba hari na note bageragaho bakanaboherereza bakazishyira kuri watsapu z'ababyeyi noneho umwana akazireba agasoma nta kibazo amazina yanjye nitwa sari witonze sara witonze wakoze ibizami bya leta bisoza amashuri yisumbuye amanota uko yaje wayishimiye yego amanota yanjye uko yaje nayishimiye cyane cyane yego wabonye amanota angahe nabonye amanota mirongo itatu n'umunani muri segonderi wize iki nize imibare ekonomi na geogarafi uko amanota yaje niko wari uyiteze niyo wifuzaga yabaye make yabaye menshi ugereranyije n'uko wakoze mu bizami wabonye amanota ahwanye n'umusaruro wari witeze ugereranyije uko nakoze ibizami amanota ntabwo ari menshi cyane gusa nayishimiye bitewe n'uko nakoze ngewe none ubwo mirongo itatu n'umunani baba bafatiye kuri angahe mirongo irindwi n'atatu mirongo irindwi n'atatu bawujuje none ahera ku manota icyenda iyo wabonye amanota icyenda uba watsinze yego uba ufite diporome gusa ya makeya cyane none wowe ufite mirongo itatu n'umunani ni ukuvuga ko ubwo umuntu yavuga ko uri nko mu cyiciro kimeze gute tujya ntabwo turamenya ngo buruse bazazitanga bahereye ku manota angahe gusa haburaga make ndakeka wenda nk'umwaka ushize bafatiye ku manota mirongo ine n'atandatu mu gutanga buruse kuba uyu mwaka ushize harimo kovide ntabwo ibigo byinshi ntabwo abanyeshuri bigaga utekereza ko iyo hataza kuba kovide amanota yawe yari kwiyongera cyangwa ubitekereza gute yego aba yiyongereye cyane kuko kiriya gihe byadusubije inyuma ni ukuvuga ko kovide hari uruhare yagize kuri aya manota wabonye mu kizami cya leta yego urebye covid uburyo yasubije inyuma abanyeshuri twakundaga gukora egzeta twe twariteguye bihaje hacamo umwaka wo kwicara bidusubiza inyuma kongera gusubira inyuma urumva ntabwo twe tuzi igihe covid izarangirira twarigaga igihe cyagera ukumva bongeyeho ikindi gihe bikaduca intege kwicara muri korona nicyo cya mbere cyadusubije inyuma kuko dusubira ku ishuri twabaye nk'abatangiye bundi bushyashya umwaka ni munini twatangiye bundi bushya birumvikana wize ku kihe kigo remera rukoma ku kamonyi giherereye kamonyi mu ntara y'amajyepfo hari imibare yari yatangazwa y'abatsinze ikizami bose mu gihugu oya oya ntayo amanota ni kwizera richard nyuma y'uko basohoye amanota y'ibizamini amanota akimara gusohoka wayakiriye gute nayishimiye cyane ngaya n'ukuntu yari ameze n'ukuntu nyine abantu bagendaga bavuga ku ikizamini cyari kimeze byanshimishije cyane wabonye amanota angahe mirongo itandatu n'umunani wize iki nize mpc mata fizike and computer science ayo manota birumvikana ko ashobora kuba ari menshi ugereranije n'uko ayo bafatiraho mirongo irindwi n'atatu ngira ngo niyo fatiro kuba warabonye amanota menshi muri iki gihe abanyeshuri kenshi ntabwo bigaga neza kubera muri kovide ibanga waba warakoresheje kugira ngo ubone amanota menshi n'irihe ibanga ubundi akenshi usanga nyine abanyeshuri mu gihe cy'ibizamini bya leta gitoza umwaka wa gatandatu nyine bigoye cyane ako nyinshi biba bisaba no gutuza nyine ukumva ko ibintu byanda bisaza nk'ugenda bajya gukora mu egizamini zisanzwe ukirinda nyine gutekereza ko ufite ibintu byinshi utize ukiyizereramo nyine ukumva ko ibyo uzi hari icyo byakugeraho kandi hari icyo byakumarira akabino ngaha duce dusozerera amakuru twe tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na joe diane ninahazwe ibiganiro n'amakuru byari bihagarikiwe na edi rwemwa twemye ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubipfuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho ubutaha